radiyo y'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi ndi jeffrey mutagoma aho bahikaze muri aya makuru ingingo z'ingenzi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abantu umunani baraye bahitanwe n'inkongi y'umuriro yatwitse inkambi ya mushonizo y'abakuwe mu byabo n'imyuzure abaturage rero bari bari muri iyo nkambi ni imiryango irenga magana atanu nta n'umwe wabashije kurokora ikintu na gitoya muri iyo nzu muri ayo mazu yabo yose yagurumanye kanani jonathan ni umwe mu baturage ba karehe wabonye iby'iyo nkongi y'umuriro umuryango sedeya wemeje umunsi ntakuka wo kohereza ingabo zo kugarura ubutegetsi bwa demokarasi muri nigeri na mu makuru y'imikino esipanye yaraye yegukanye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu bagore itsinze ubwongereza igitego kimwe ku busa amakuru arambuye ni mu kanya gato umuryango sedeo w'iterambere ry'ubukungu bw'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba mu mpera z'icyumweru wemeje umunsi ntakuka utaratangajwe wo kohereza ingabo kugarura ubutegetsi bwa demokarasi muri niger mu gihe imishyikirano yaba inaniranye burundu sedeo yavuze ko itazaguma mu mishyikirano y'ubuziraherezo n'abakuru b'igisirikare cyaretse ubutegetsi bwa perezida mohamed bazoum ni nyuma y'inama y'iminsi ibiri yahuje abakuru b'ingabo mu bihugu bigize uwo muryango bateraniye akara muri ghana aho basuzumaga ibikenewe ngo bohereze ingabo muri nigeri n'uburyo bukwiriye bikwiriye kuzakorwamo komiseri wa sedeyawo ushinzwe ibikorwa bya politiki amahoro n'umutekano abdel fatu musa yemeje ko uwo munsi wumvikanyweho ariko atari buwutangaze gusa avuga ko amarembo agifunguye ku nzira y'amahoro kandi ubusanzwe ariyo yifuzwa gusa abakuriye igisirikare cyafashe ubutegetsi ku ngufu muri nigeri ntacyo baratangaza kuri iyo ngingo ibyinshi mu bihugu cumi na bitanu bigize sedeyawo byiteguye gutanga ingabo zo koherezwa muri nigeri keretse mali burkina faso guinea na cap verde nk'uko bitangazwa na sedeyawo nyine uyu muryango wamaganye rugikubitirirwa ry'ubutegetsi ryabaye muri nigeri ribaye irya karindwi mu myaka itatu ishize kuruta uko wabigenje ahandi hose byabaye muri icyo gihe wari waravuze ko utazongera kwihanganira ihirikwa ry'ubutegetsi ahandi aho ariho hose mu bihugu biwugize ariko ijambo ryabo ritangiye gukemangwa muri mali abantu bitwaje intwaro bateye muri kimwe mu byaro bigize akarere ka mopti kazahajwe n'ibikorwa by'umutekano muke bahitana abasivili makumyabiri n'umwe nk'uko byatangajwe n'ababibonye mu mpera z'iki cyumweru umwe mu babibonye utarashatse ko amazina yatangazwa yavuze ko aba bataramenyekana baje bagambiriye icyaro cy'ahitwa yaru hafi y'umujyi wa bandiagara avuga ko uretse abo makumyabiri n'umwe bahasize ubuzima abandi cumi n'umwe bakomeretse ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ntibyahise bishobora kwemeza ayo makuru nta tsinda cyangwa umutwe uwo ari wo wose wari wigamba icyo gitero iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke ufitanye isano n'imitwe y'iterabwoba ya al-qaida na leta ya kisilamu byashinze imizi mu majyaruguru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubwo mu bwoko bw'abatuwareg bashakaga kugira igihugu cyabo cyigenga kuva icyo gihe imitwe y'abitwara gisirikare yakwiriye mu karere ka sahel yigarurira ibice bitandukanye ihitana abararwa mu bihumbi ikura mu byabo abararwa muri za miliyoni ibibazo by'umutekano ukomeje kuzamba muri mali byabaye urwitwazo rw'ihirikwa ry'ubutegetsi muri icyo gihugu inshuro ebyiri zose kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abasirikare bahiritse ubutegetsi bacanye umubano n'ibihugu by'uburayi na amerika basaba ubufasha ku bacanshuro b'abarusiya kuba mu kwezi kwa gatandatu baravuze ko ingabo za onu zishinzwe kurinda amahoro zigomba kuhava byateye impungenge abatari bake ko iki gihugu gishobora kurushaho kugira ibibazo by'umutekano muke
washington ijwi ry'amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana riravuga ko icyiza cya korera cyadutse mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo diane nirinahazwe akomeza iyi nkuru unicef ivuga ko muri uno mwaka muri rusange abanduye iyo ndwara mu gihugu cyose baba baba ibihumbi mirongo itatu na kimwe n'amajana ane muri abo bayanduye benshi nabo muri kivu ya ruguru ibarizwamo abanduye bagera ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe n'amajana ane mu banduye harimwo abana bari munsi y'imyaka itanu bagera ku bihumbi umunani nk'uko unicef ibandanya kubivuga ico kigega ca onu cagize kiti na kaga unicef ivuga ko ibiharuro yatanze ibikura mu bushikiranganji bw'itamagara y'abantu muri repubulika ya demokarasi ya kongo shameza abdullah umutunganyabikorwa w'igisata kijejwe ubutabazi bwihutirwa mu ishami rya unicef rikorera igoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo yavuze ko hatagize igikorwa mu mezi ari imbere ikiza cakorera kizokwiragira no mu yindi micungararo ya kongo yari imaze imyaka itavugwamwo ico kiza korera twibutse ko yaheruka kuvugwa muri kongo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abayanduye bashitse ku bihumbi mirongo itanu na bitanu abo yahitanye nabo bagera ku bihumbi cumi na kimwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugende kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire amakuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika abantu umunani ejo barapfuye abandi bane barakomereka mu nkongi y'umuriro yatwitse amazu arenga magana ane mu nkambi ya mushonezo y'abateshejwe ibyabo n'imyuzure bari karehe ho mu ntara ya kivu y'epfo bamwe mu baturage baravuga ko uwo muriro watewe n'abana bari batetse inkuru y'umunyamakuru vedaste ngabo uri uvira iyi nkambi ya mushonezo yari icumbitsemo n'imiryango magana atanu iri muri metero mirongo itanu uvuye ku biro bya teritwari ya kale amazu arenga magana ane yari ayigize yubakishije ibyatsi andi makeya yubakishije za shitingi yose yahiye arakongo haguyemo abantu umunani abandi bane barakomereka kanana jonata ni umuturage wa kalehe yavuganye n'ijwi rya amerika ari ahabereye inkongi y'umuriro abaturage rero bari bari muri iyo nkambi ni imiryango irenga magana atanu nta n'umwe wabashije kurokora ikintu na gitoya muri iyo nzu muri ayo mazu yabo yose yagurumanye imyenda yahiye ibikoresho byo mu nzu ibyo kurya bahembwaga n'imiryango itegamiye kuri leta byose byahiye nta na kintu na kimwe bafite ubwo bari kurara hanze ntibafite ibyo kurya ntibafite ibyo kwiyorosa yewe ntibafite n'aho baryama nta kamatera nta n'akabashe byose byahiriye mu mazu nyine abantu bariho mu buzima bukomeye cyane ubwo nyine abo bapfuye nabo leta yakoresheje kuruwa ruje izana ibintu byo kubashyiramo ubwo aya masaha nibwo bari gutegura ukuntu babashyingura undi wabashije kurokoka iyi nkongi y'umuriro ni hakonkwa ruhila umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu uyu yari aherutse kurokoka ikiza cy'imyuzure cibasiye ahitwa nyamukubi tariki ya kane y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ubu akaba ari mu nkambi ya mushonezo yavuze yuko iyi nkongi y'umuriro ibasize iheruheru
turi kwibaza ibyo dukora twarokotse umugezi wa nyamukubi tuza twari tubamaze iminsi none abana bahiye n'amazu turasaba ubuyobozi na leta kudufasha kuko turi kurara mu ibarabara
john anakle bahati ari mu kigero cy'imyaka mirongo ine n'irindwi nawe yari muri iyi nkambi ya mushonezo uyu ari mu barenga magana atanu bari muri iyi nkambi babuze aho bacumbika ubu bamwe bakambitse inyuma y'urupangu rwa seni abandi inyuma y'urupangu rwa teritwari mu gihe abandi nabo bari munsi y'ibiti
ibyo twabonye mushonezo inzu zarahiye nta kintu twavanyemo amasafuriya yahiye n'amasahani abana umunani bapfuye ubufasha dusaba ni uko leta ko yaduha aho tuba ikatwubakira ndetse ikaduha n'ibifungugwa thomas bakenga ni umuyobozi wa teritwari ya kalehe avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko abo bantu bahiriye muri iyo nkambi ari abana bari munsi y'imyaka itanu abayikomerekeyemo bagera kuri bane ari abantu bakuru
twatakaje abantu benshi abana bahiriye mu mazu ibyateye impanuka ntibiramenyekana uyu muriro ushobora kuba wizanye cyangwa bazanywe n'abana bariko barateka uyu muyobozi wa teritwari ya kalehe avuga yuko iyi nkambi y'abateshejwe ibyabo ihiye mu gihe leta yarimo yubaka amazu ahitwa rwako na mushonezo azatugwamo n'abakuwe mu byabo n'ibiza byibasiye abatuye nyamukubi na bushushu mu mezi atatu ashize uyu muriro utwitse inkambi mu gihe mu byumweru bibiri bishize mu mujyi wa bukavu naho umuriro watwitse amazu mirongo itanu n'ane ipanze imibare itangwa na leta ya kongo yerekana yuko mu myuzure yibasiye nyamukubi na bushushu ho muri teritwari ya kalehe mu kwezi kwa gatanu yaguyemo abantu barenga magana ane abandi ibihumbi bitanu baburirwa irengero vedase ngabo ijwi rya amerika ovire radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu rwanda mu mpera z'icyumweru dushoje abategetsi b'inzego zitandukanye bahuye n'abaturage bo mu karere ka rubavu mu biganiro bigamije gusubiza bimwe mu bibazo abagezweho ingaruka n'ibiza bakomeje guhura nabyo gloria tuyishime yari ahari ni ibiganiro byibanze ahanini ku ngaruka abaturage baheruka gukorwaho n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka bakomeje guhura nazo byabereye mu murenge wa nyundo abaturage b'ingeri zitandukanye bari bateraniye mu cyumba cy'ahabereye ibiganiro abandi nabo bicaye hanze bitewe n'uko bashaka kumva icyo ubutegetsi bw'u rwanda buteganya kugira ngo basubire mu buzima busanzwe mu bayobozi basuye abaturage harimo abahagarariye minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu minisiteri y'ubutabazi bwihuse mu rwanda inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba ku ikubitiro ibibazo byabajijwe byibanze ku mafaranga y'ubukode bari barahawe bakiva mu nkambi mu kwezi kwa gatandatu yari agiye kubashirana bibaza kuko bazakomeza kubaho uyu ni nsabimana emmanuel umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ufite umuryango w'abana bane n'umugore utuye mu murenge wa nyundo twari twarakondeje ntabwo bari baradukura mu mazu ariko ikibazo cyari gihari n'ubundi bari bageze igihe cyo kutwongera kutwishyuza urumva ko igihe iyo nyirinzu wagubwiye ati ngeneye andi mafaranga nubwo aba atagukuye mu nzu ariko aba ari kukwishyuza n'ubundi aba ari kuguteguza abandi baturage nabo bavuga ko kuva basenyerwa n'ibiza by'imvura nyinshi byabibasiye nta nkunga n'imwe bahawe yewe bamwe muri bo bagiye gucumbika ku bavandimwe amazu yacu rwose kandi ari aho twategereje n'ibyo kurya twarabibuze twaje mu nama ngaguca bakasubira ngo ibiryo ngo biraza ngo biraza tugasigara tugaheba bamwe babahaye amafaranga abandi babaha ibyo kurya twebwe reka kugira ngo tubigenze gutya munyagisenyi jean de dieu uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine ufite abana umunani n'umugore wo mu murenge wa nyundo amaze kwibasirwa n'ibiza inshuro ebyiri zitandukanye avuga ko nyuma y'uko asenyewe n'amazi ku nshuro ya mbere yongeye kubaka nyamara ibiza bikongera bikamwibasira icyo asaba ni kimwe rukumbi yongeye gusenya amazu yanjye abiri icyo gipangu ubwo butaka bwo mfite ubu mbaye agaciro ni miliyoni makumyabiri ngenda asaba rwose pe mwanyimure rwose uko aho muzanduza kuko sinakina gusiga ubwo butaka kandi bw'amafaranga menshi ariko bumaze kunyura mu kaga bayobozi rwose intumwa nziza mbese bangewe rwose ku giti cyanjye ko mwazahanyimura uyu bwana kwera na sitazi uri mu kiruhuko cy'izabukuru nawe n'ikiniga cyinshi avuga ko atabashije kwikodeshereza inzu y'ibihumbi ijana we n'abana be babamo simfite ahomba ndakodesheje kuva mu kwezi kwa gatanu kuva uwo munsi ibihumbi ijana bace muri mahoko ntabwo nshobora gupfa kubibona bamwe mu bacuruzi bakoreraga muri santire ya mahoko baherutse gufungirwa amazu yabo y'ubucuruzi nabo ntibatanzwe muri ibyo biganiro by'intumwa za leta n'abaturage bagaragarije ubuyobozi ko batewe impungenge n'amadeni y'amabanki bagiye bafata bityo basaba ko bafatanya na leta kubungabunga umugezi wa sebeya wabaye intandaro y'ibiza kuko ubucuruzi bwabo aribwo nkingi ya mwamba mu mibereho yabo haba hakorwa ibishoboka byose kugira ngo turwubake neza turukomeze ariya mazu y'ubucuruzi abe yagumaho kuko aradutunze adufitiye akamaro kenshi mu gusubiza ibibazo by'abaturage bo mu karere ka rubavu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu jean claude musabyimana yamaze impungenge abaturage bari barakodeshejwe na leta ko izongera ikabakodeshereza ubwo rero umuntu wese amafaranga yo gukodesha inzu azashyira y'amezi twamuhaye tutarabona igisubizo cy'aho aba muri kubyumva tuzongera tumukodeshereze kubera ko tugomba kugira gute gushakana iki igisubizo icyo nicyo cyumvikanyeho mutuze mwe gushurashura mwumve ko nicyo leta yanyu nicyo mwayishyiriyeho muri kubyumva abanyarwanda icyakora abaturage basabaga uruhushya rwo kugera gusana amazu yabo bakumiriwe impamvu yatanzwe na minisitiri musabyimana ni uko hazabanza gukorwa ubugenzuzi n'inzego zibishinzwe niba aho umuturage ashaka kongera kubaka inzu ye hatakongera kwibasirwa n'ibiza ku kibazo cy'abacuruzi by'umwihariko bakorera muri mahoko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana jean claude yavuze ko mu gihe cyose hatarakorwa ubugenzuzi bagomba gushaka izindi nzu zo gukoreramo icyo twifuza ko mudufasha namwe ni uko umuntu wari ufite inzu ahantu hari ibibazo nashaka ahandi akorera yihuse yimurireyo ibintu bye noneho ibyo by'amabanki bikomeye birenze ubwo bushobozi bwanyu natwe turabikoranaho namwe tuganire nabo turebe icyo babafasha umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda alem kurarinda yavuze ko abaturage bose batuye muri metero icumi uvuye ku mugezi wa sebeya bagomba kwibwiriza kwimuka yibukije ko ibihe by'imvura byegereje yongeraho ko aho kugabanuka izo metero icumi zishobora kwiyongera nyuma y'uko bigaragaye ko n'utuye muri metero ijana uvuye ku mugezi wa sebeya ashobora kugirwaho ingaruka n'ibiza bamwe mu baturage bitabiriye inama bumvikanishije ko ibi byemezo bishobora kubabera imbogamizi mu buzima bwabo bwa buri munsi nizigamaga amafaranga igihumbi magana atanu ahantu naguze ni aha miliyoni kongera gukorera miliyoni uyu munsi wa none kugira ngo mbone ikibanza ahandi hantu byangora ariko ni ukuvuga ngo nibabasha kuba bahanyimura bazanyereka aho bazantuza gloria tuyishime ishuri rya amerika i rubavu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda aho ikipe ya APRFC yanganyije na gadeka fc yo muri somaliya mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo muri afurika jean claude munyandinda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize umukino w'imbanza kwasa wabaye kuwa gatanu guhera isaa moya ubera kuri stade yitiriwe pere i nyamirambo uyu mukino wahuje ikipe ya gasogi united na rayon sport wari wavuzweho byinshi mbere y'uko utangira perezida wa gasogi united charles kakoza yari yatangaje ko ikipe ye izatsinda rayon sport ndetse ikayambika ubusa mu mateka yacu ntabwo turatsindwa make ya mbere iyo rayon sport tugeze no guhura nayo dufite ikipe yageze mu diviziyo ariko ntekereza yuko yagiye irira sibyo ahubwo ikimbabaje ni kimwe ni uko mugiye kubona ubwa ubwambure bwa Rayon Sport ubundi yabashukaga tugiye kuyambika ubusa ku karubanda muyirebe twebwe rero icyo dushaka ni ukuyambura ubusa mukayibona neza muri noir blanc kuko ubu ngubu ifitemo ibibara bya quadrichrome iragenda ibashukashuka uturashaka tuyibereke neza muyibona nta bintu bya color separation byinshi mugomba aya magambo y'uyu muyobozi yaje guhinyuzwa n'abakinnyi ba Rayon Sport kuko batsinze Gasogi United ibitego biri kuri kimwe abakinnyi batsindiye Rayon Sport ni Charles Bale na Youssef Rab naho igitego cya Gasogi United cyatsinzwe na Christian Theodore Maripangu tukiri umupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade yitiriwe pere nyamirambo habera umukino ubanza mu majonjora y'ibanze mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika ku makipe yabaye mbere iwayo ligue de champion uyu mukino wahuje ikipe ya apr fc yo mu rwanda na gadika fc yo muri somaliya amakipe yombi yaranganyije igitego kimwe kuri kimwe ku cyifuzo cy'ikipe ya gadika fc umukino wo kwishyura hagati y'aya makipe yombi nawe uzabera mu rwanda kuri stade yitiriwe pere nyamirambo hagati ya apr fc na gadika fc ikipe izashobora gusezerera indi izahita ihura na piramide yo mu misiri mu cyiciro gikurikiraho tunyarukiye mu kirano cya voleboro irushanwa ryo guhatana igikombe cya afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera yawunde muri kameruni rirakomeje ikipe y'igihugu y'u rwanda yamaze kugira icyizere cyo gukina imikino kimwe cya kane kirangiza icyo cyizere abakinnyi b'umutoza paolo de tarso w'umunyabrazil bagishimangiye ejo bundi kuwa gatandatu nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya uganda amaseti atatu ku busa ni umukino wa gatatu u rwanda rwari rutsinze muri iri rushanwa valentine munezero kapitani w'ikipe y'igihugu y'u rwanda asobanura ko ikipe ihagaze neza n'ubwo urwego rwayo rwagabanutseho gato ugereranyije no mu myaka ibiri ishize ubwo duheruka kwitabira irushanwa ndakeka nubwo tutarangiza irushanwa ariko wabonaga ko hari icyizere hari icyizere ko dushobora gukina kugeza ku mukino wa nyuma nubwo bitagenze neza kandi dufite abanyamahanga twe dufite ababreziliyane baje kudufasha ariko ubu ntawe dufite so urugero twari turiho umwaka ushize sinavuga ko urwego rungana ariko turashaka gukora ibyiza turifuza ko twakora ibyiza kandi tukagera aho twageze byaba ni byiza tukaharenga irushanwa rya afurika ryitabiriwe n'ibihugu cumi na bibiri ari byo u rwanda kameruni kenya uganda maroke lesoto burkina faso mali uburundi nigeria algeria na misiri jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc turacyari mu makuru y'imikino dukomereze mu burundi aho tuyagezwaho na desire hatungimana muri uwo mugwi wo mu ntara y'amakamba mu manuko bw'uburundi batanguye batsinda tigre noir igitsindo kimwe ku busa ibyashimishije umumenyereza w'uwo mugwi vivie bahati amenyereza aigle noir amenyesha ko biteguye neza kandi ko bizera ko bagiye kwitwara neza muri iryo higanwa ryatanguye kuri uno wa gatandatu maci ya mbere twagereje neza tugejeje turonsa amanota atatu kuri maci ya mbere ni ikintu kiryoshye cyerekana nimero dufise naho urukino rwari rugoye ndavye ukuntu twakinye nabo twakinanye yari nka famiye imwe rya match yari igoye turaronka n'amahirwe make yo gushika mu igori wabo ndashimye kubona twaronse amanota atatu eh, kuri match ya mbere bakaba binyereka ko iyo turiko turaja ni heza cane ndavye nivyo nabonye mu kibuga uno munsi mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa mbere umugwi wa interstar umenyerezwa n'umukenyezi berizini nahazwe watanguye utsinda kayanza united igitsindwa kimwe ku busa uwo mwigema akaba yabandanije kwandikisha amateka y'umupira w'amaguru mu burundi vitalo niyo yatsinze vyinshi ku rukino rwa mbere mu kwirahira tel avive ku bitsindo bitatu kuri kimwe burundi sport dynamique yanganije na olympic star igitsindo kimwe ku kindi musongati nayo nyene inganya na moso shuga ubusa ku bundi misaje ngozi yatsinze lidiaridik burundi amasipiri ibitsindo bibiri kuri kimwe flambo di centre itsinda rukinzo kimwe ku busa mu nkino nazo mpuzamakungu umugwi wa aigle noir uzoserukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo urukino rwa mbere rwategerezwa kubahuza n'umugwi wa hey al arab wo muri sudani aigle noir yatsinze ku mpaga kuko uwo mugwi bitakunze ko witabira amahiganwa ya afurika biturutse ku bibazo by'umutekano biri muri icyo gihugu ku bwa vivye bahati ngo ni amahirwe kubona bagiye gukina intambwe igira kabiri amenyesha ko ari akazi katoroshe muri iyo ntambwe ariko ngo umugwi wiwe ntiwitabire amahiganwa kugira uyavemo rugikubita iminsi yose mace ya mbere n'iya kabiri icyo kimwe mugabo ni akanya keza kuri twebwe ko kwitegura tujya afite iminsi imbere yacu tuba dufise ukuntu twakijya mace za shampiyona zoba zitwereka iyo turi ko turajya nibyo ni mace zoba zikomeye turabizi mugabo ni umupira w'amaguru turi kwitegura turonse inzira yo kuzitsinda rero kuri twebwe twariteguye mu mutwe mu mitima ko dutegerezwa kugira byiza kugira abarundi babone ko hariho ishusho yindi rero ndafite icyizere yuko nihagera tuzogira byiza kugira turyohere abarundi na cyane cyane abakunzi b'umugwi egrenoir the fighters n'abarundi muri rusange kuko dusohotse duserukira uburundi ku ntambwe igira kabiri egrenoir izotana mu mitwe na stade malien yo mu gihugu ca mali urwo rukino ruzoba itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icenda umugwi mu bamuru nawo wabaye wa mbere mu burundi kuri uno wa gatandatu niho wakina urukino rwayo rwa mbere iribreville muri gabo n'umugwi wa cs benje urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi urukino rwa kabiri ruzoba itariki mirongo ibiri na zitanu za kuno kwezi ku kibuga ca benjamin mukapa muri tanzania aho uburundi bwakirira inkino zabwo desiratunga imana kigali ijwi rya amerika inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntankeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james na buriste na buriste ndagukunda cyane
Mnyonyi Records.
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth. You light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey. And just yesterday, you came around my way. You changed my horse in way with your astonishing beauty. Oh, you could not make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams, and you remind me of a thing, yeah. and that is the African beauty. yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know. Oh yes, I know. Mm. You are my African queen, and I know. See, I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you. Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen.